iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga ku ijwi ry'amerika muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema katedrali ya notre dame i Paris mu gihugu cy'ubufaransa yubatswe mu kinyejana cya cumi na kabiri ikaba iri mu zubatse neza kandi ifite amateka akomeye ku isi yafashwe n'umuriro ku wa mbere w'iki cyumweru ni katedrali ifite amateka haba muri politike umuco n'idini ku gihugu cy'ubufaransa abami mirongo itatu na batatu b'ubufaransa bimikiwe muri iyo katedrali mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na kane napoleo nawe niho yiyambikiye ikamba imirimo yo kubaka iyi katedrali yatangijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe ijana na mirongo itandatu na gata- na gatatu ni katedrali izwi ko yakiraga ba mukerarugendo benshi mu bufaransa amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp avuga ko yakiraga ba mukerarugendo hafi miliyoni cumi n'eshanu ku mwaka bivuze nibura abantu i- ibihumbi mirongo itatu ku munsi mu rwego rw'isi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi umuco na siyansi unesco ryashize iyo katedrale mu murage w'isi amateka yayo n'akamaro ifitiye igihugu cy'ubufaransa nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none umutumirwa wacu ni padiri odase manirambona ubu akorera muri bazilika ya mutagatifu jean batiste yashomo mu gihugu cy'ubufaransa mbere yaho yakoreye muri katedrali ya notre dame igihe cy'imyaka itandatu padiri manirambona ndagushimiye cyane ku bw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo utuganirize kuri iyi katedrali ya notre dame ikaze cyane mu kiganiro muri sanga
murakoze edi rwema nanjye ndishimye ku- ko mumpaye aka kanya kugira ngo tuganire ibiraba katedrali notre dame eh, benshi barabyumva ku maradiyo no ku mateleviziyo Mm. mbere y'uko tuvuga kuri katedrali ya notre dame reka nawe ubanze wibwire mu magambo make abumva ijwi ry'amerika ah, watangiye ryari ah, kuba padiri ah, uyu murimo umazemo igihe kingana iki ese isano ufitanye na katedrali ya notre dame eh, nayo uyitubwireho gatoya yego jewe eh, nitwa manirambona odasi nk'uko mubivuze padiri mu- mu- umumisiyonari w'umulazarisite congregation de la mission yabaye yatangujwe na vicente wa paul mweranda mu bufaransa mu gihumbi kimwe amajana atandatu na mirongo ibiri na gatanu ariko vise ni wa paul mweranda akunda kuvuga ko twatanguye mu mu gihumbi kimwe amajana atandatu na cumi n'indwi kubera abantu bahura eh, ni- ni- ni- ni- inyigisho yatanze em, uwo mwaka niyo avuga yuko ariyo yadutanguje Eh, abapatiri b'abarazariste rero abamisiyoneri b'abarazariste bariho mu bufaransa benshi mm, baragenda gutanga ubutumwa gushika n'aho bashika mu burundi ariko jewe sinabamenyeye mu burundi kubera yuko murazi ko twagize ingorane mu burundi ekereziya abamishonari bakabirukana hariho abamishonari b'abanyamerika bari baje mu burundi mugabo jewe mu mirongo umunani na gatanu mirongo umunani na gatandatu si nashoboye kubamenya mm, niho bamaze imyaka ine cyangwa itanu gusa ntibabanze imyaka myinshi nshanja mva mu burundi rero ndangije amashuri kuri ecole technique secondaire yo mu kamenge Eh, murumva yuko ndi umupatiri w'umufundi nagize ivyigwa vya mekaniko automobile specialité euh, injection donc euh, poids lourd Mm, donc mva mu burundi mu mirongo umunani n'icenda nari nama- maze umwaka umwe nigisha kuri cfpp mu nyakabiga eh, ishuri ry'imyuga kubera uwo mwaka bambwiye ngo mm, abandongora mu by'umutima bambwiye eh, yuko byari- byoba byiza nkoze umwaka umwe nkabona ubundi buzima atari ubwo mu- muri interna atari ubwo mu ndaro nicyo gi- nagiye kubikora nezerewe cyane kubera navuga yuko ari muti- mutima mweranda roho mutagatifu ariwe ya- ya- yabirongoye yabivuze gutyo hanyuma mvuye rero mu mu burundi kwari ukubwira ngo nje mu gihugu kirimwo abapatiri b'abarazarisite hari haheze imyaka itandatu batanguje kominote kandi iyo kominote ikaba yari ijejwe gutegura abazoba ba- abasaserodoti muri congregation de la mission ni ukuvuga abamisiyoneri b'abarazarisite Eh, kandi eh, ikongera i- igakorera muri mu gihugu ca Cameroon Nci- ndumva mu Burundi rero ncanja muri Cameroon muri Cameroon ndahamara amezi mm, atandatu ndi muri communauté gusa nimenyereza ndaba uko abapatiri barazarisi bakora hanyuma ndakora umwaka wa mbere wa filozofi ndawurangije baca bansaba kuja mu novisiya muri madagascar mvuye muri madagascar iyi novisiya ndayi- ndayirangije ni ukuvuga umwaka umwe baca bansubiza- nca nsubira muri kamahune kurangiza filozofi ndakora na teoloji hanyuma nca mpabwa ubusaserdoti eh, itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu eh, mu mirongo icenda n'indwi Mm.
mu mirongo icenda n'indwi Mm.
abankurira baca bampa ubutumwa muri paruwase ya nsimalene Eh, ndahamara umwaka umwe ndicungirizi ca patiri mukuru mm, mm, camba patiri mukuru w'iyo paruwasi ndayimaramwo imyaka eh, indwi donc eh, itan- itandatu ndi patiri mukuru i- umu- n'ubu umwe namaze mm, mm, nari ndi- ndicungirizi Mm.
mu mi- mu mu bihumbi bibiri na kane niho nashyitse mu bufaransa nje kunonosora ibyigwa bya teoloji pastoral option nagize em, nahisemo eh, ku- ku- ibintu bi- biraba iyi- kwigisha iyobokamana ni ukuvuga katesheze Mm.
hanyuma nda- nda- ndiko ndabirangiza abo mm, abankurira ni ukuvuga umukuru wa province yu- ye- y'ubufaransa eh, imwe y'ubufaransa kubera icyo gihe hari province zibiri ah, aransaba ku- kuja muri con- conseil provincial eh, ndayijamwo rero mugabo imbere y'uko nja muri conseil provincial murumva y'uko nari nari i- i paris nkarangurira ubutumwa muri eh, chapelle i- de, de la médaille miraculeuse eh, aba benshi barazi nzele ah, ibyo bita kubonekerwa kwa- byabereye kuri rue du bac mu, muri paris 6e eh, muri paris 7e natwe tu- tuba muri paris 6e ibarabara amabarabara ara eh, Arakurikirana.
aregeranye Mm.
bare- aregeranye cyane Mm.
U- ubwo rero ndi mm, kuri no- eh, notre dame de la rue du bac nabwo ni ukuvuga yuko mm, nakukira mm, diyoseze ya ya paris hanyuma imirimo myinshi tukayirangurira hamwe n'abasaserodoti bo mu bu- em, kuri notre dame ama ikintu bita messe chrismal ni ukuvuga imisa ihuza abasaserodoti bose ba diyoseze n'umu- n'umwungere wabo umushumba wa wa, wa ikiliziya yabo nibyo byabera muri eh, Notre-Dame donc par Mm, katedrale Notre-Dame Eh, kuva icyo gihe rero ni niho nari ndabi- na- na- ndabi- ndayizi natanguye kuyimenyera nkabona tukaza turahura n'abandi basaserodoti bajejwe eh, am- am- i- i- i- amasengero eh, agenderwa n'abantu cyane ni ukuvuga de lieu de pèlerinage kuri notre dame hariho abantu ba- baza b'abaturiste ba ba mukerarugendo n'abandi baza baje gusenga ku- mu gukomeza mu gukomezwa mu kwemera kwabo Mm, hanyuma uvuze Eh, ko wa- wahabaye ah, ku itariki ah, navuga ko ari itariki ya cumi na gatanu nibwo hadutse umuriro muri iyo katedrali ya notre dame wowe ukibibona dore ko ah, hari umubano wari ufitanye n'iyo katedrali wabyakiriye ute
N- n- nk'abantu benshi twabibonye twa- mm, twarakomeretse twarababaye nanjye narakomeretse narababaye kubona em, katedrale iri ku irasha Eh, icya mbere n- niyumviriye ni abantu bahora bahakunda kuza gusenga kandi mm, u- ko hari nko kuwa mbere ku mugoroba eh, ni- nibaza yuko hariho n'abantu boba ba- bari mu- mu isengero Eh, ariko mm, ba- twarumvise ku makuru y'uko eh, byamenyekanye hakiri kare mm, abajejwe umu- umutekano sekirite mm, eh, bara basaba abantu kugira ngo ba- ba- bave mu- muri iyo sengero kubera impanuka yari ibaye Eh, nicyo gituma ata muntu ya- yakomeretse Mm.
mugabo naho ata muntu yakomeretse urabye ibyononekaye mu kinyarwanda bavuga ngo ibyangiritse eh, urabona yuko ari igihombo kinini cyane nicyo eh, twebwe eh, twita impanuka mu mu- mu- mu gifa- mu kirundi cyangwa umuntu yovuga amakuba ni- ni ni isanganya eh, eh, twagize hanyuma rikaba rigize ri- rigizwe rero na katedrale ni ukuvuga yuko ni ni- ni- eglise mere ni ukuvuga umu- umuvyeyi eglise mvyeyi iyo umuvyeyi agize isanganya umwana ntiyobura kubabara Mm. Ha- hanyuma iyi katedrali yavuzweho byinshi cyane ni katedrali ifite amateka haba muri politike mu muco n'idini ah, haba ku gihugu cy'ubufaransa ndetse na kiliziya gatulika ubudasa ifite ni ubuhe mu magambo make cyane mbere y'uko mpa ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza
Eh, ubudasa bu- n- novuga nti buraho nyene em, m- nko muri politike canke mu m- mwira- mwirangura ryu- ry'ukuntu i- igihugu eh, kiri igihugu cubatse abenshi barazi yuko eh, no no mu gu- mu guharura ibirometero umuntu avuye i paris babiharura bavuye kuri esplanade de la ya- ya notre dame ni ukuvuga ni inyubakwa iri hagati mu gisagara mm, d'ailleurs, ku- ku kantu bita akazinga l'île de la cité ni ukuvuga yuko iri hagati y'ubu- y'ubuzima bwa politike ubuzima bwa bwa- bwa mm, la- la culture euh, umuco Mbega, bw'ubu- mu- y'ubuzima bw'umuco wa- wa- w'abantu baba bemera n'abatemera ikongera kandi ikaba hagati y'ubuzima bw'aba- bw'abemera eh, abakirisu baba- b'abakatolika mbere n'aba- n'aba- n'abaporotesani cyangwa abaorthodoxe iyo babonye eh, eh, katedrale ba- baragira i- igishika bari- bariyumva yuko bari wabo eh, umupasitori umwe eh, niwe yavuze ngo eh, ngo mu mpanuka nk'iyi nta nta nta dini nta baporotesitanti nta bakatolika twese turab- turi abana b'imana turabemera imana iyo iyo iyo sengero n- natwe ibyayibaye ko biraturaba eh, eh, ni no- no- mu- musenyeri niwe yavuze ngo eh, imbere yo kubaka eh, eh, ntuze yo kubaka inzu gu- tuzokubaka n- n'imitima twubake i- i- isengero ya- i- ikozwe itakozwe n'amabuye gusa mugabo ikozwe n'abantu eh, de pierre vivante Eh, am- eh, amabuye novuga nti bantu amabuye bantu Mm.
Eh, Ur- eh.
urakoze cyane padiri audace manirambona kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ah, bafite amatsiko yo kumenya ahanini amateka y'iyi katedrali ya notre dame reka duhere kuri david wiriwe neza
mwiriwe neza ndabasuhuje cyane n'abakuzi by'amerika bose uri hehe
ndi mu Biryo- mu biryogo abitwa mu rugunga aho ni mu rwanda ni mu rwanda i kigali kabisa hagati no hagati ikibazo cyawe
Ah, mfite utubazo twinshi ariko reka nduhinahine gutya ndavuga nti se eh, hari abantu bitwa mu- muri histoire du monde hari eh, abantu bita abakonservateri n'abantu bari modere Mm, abantu bagendera ku- ku- ku bya kera rwose ni- n'ibintu bya vuba cyane mm.
Eh, uwo mutumire icyo akabazo ka mbere namubaza abona iyo katedrale ivuze iki ku majenerasiyo ya vuba ahangaha cyane uretse kuba gusa yaherera mu buryo bw'agahinda k'abatekereza ku bya kera cyane ibwiye iki urubyiruko uretse kuyireba nka- nka monima ya kera gusa mu mateka ikazana abakerarugendo leta ikisarurira amafaranga mu buryo buri sipirituwere yafashaga iki yifasha iki eh, umujyi wa paris eh, ku rubyiruko cyane cyane ruyireba ese hari abantu baba batekereza ku mateka yayo ikabareherezaho imana ku bijyanye n'umwuka ikabatera ishema n'isheja ryo gusenga aka ni akabazo ka mbere aka kabiri rero kugira ngo ntizimbe mu magambo Mm.
eh, hari ikintu kiri mu mitima cyane cyane y'abanyafurika twahoze tujyaho impaka cyane kuri social media tuvuga tuti eh ese buriya ukabona katedrali irahiye nka kuriya amamiliyoni yaratanzwe yo kuyubaka nabonye umuherwe watanze hejuru y'ama- y'amayero miliyoni ijana noneho abo twaganiraga bati ariko se ko habaye ikintu cy'ikiza bita uda iriya uriya muyaga wo muri malawi ntitubone isi ihaguruka ariko inzu yashya ipari abantu bagahaguruka ariko biranumvikanamo gake ni ukubera iki iteka kenshi na kenshi ubona aba- ibintu nk'ibyo nka monima ziri mu mateka y'isi n'iki i burayi kuki bakunda guhaguruka ari abakristo kandi egiriza ari univerisere ukabona bahagurukiye inyubako nk'iyo ariko ikiza cyaza ku bakristo bo hirya y'u burayi ntibahaguruke ako kantu kagasa n'agatera a- a- a- iki- umutima utari mwiza cyane ku bakristo b'abanyafurika ntitubabone badutabara ariko bo ukabona nk'ubwo barahagurutse uwo mutumirwa yumva yaremesha iki abanyafurika babona ibintu nk'ibyo ngibyo bakavuga ati ese hariho kirisito w'i burayi na kirisito wo muri afurika urakoze wenda na- Eh.
nasa nkuhagarikira aho ngaho murakoze Uh, urakoze david Eh, padiri manirambona dufite abantu benshi kuri, benshi kuri telefoni ugerageze Yego.
usubize mu magambo magufi cyane kugira ngo bose tubahe umwanya ba- bagire icyo bakubaza yego ndagerageza mu- ngo murumvise yuko ibibazo naho ya- yavuze bibiri nuvuga nti mbere bibiri bisa na bitatu Eh, icyo icya mbere cyo cyo eh, kuba kuba conservateur n'abamodere eh, mu ma- mu- mu- mu- mu binyenjana byose canke mu masekuruza yose uko agenda asimburana harimwo aba- abo umuntu yovuga ati n'abakonservateur abandi n'abamodere eh, bikavana n'icyo umuntu a- ashimikiye ko avuga yuko yagomba kubika donc les conservateurs nibyo babika abari modere nabo n- ni ukuvuga yuko baza bararaba aho u- amateka ageze aho igi- i- i- i- ibihe bigeze bakavuga bati ibi turashobora ku- kubyi- ku- ku- kubyinjiza bi- turashobora kubigendera ko ibindi nabyo tukabireka bika- eh, byarakoze byaragize igihe bimara eh, igihe cyabyo Eh, hanyuma yu- kuvuga naho yuko nk'ubunya abakiri bato ati hariho umuntu y- yo- ajya nko muri katedrale akumva ah, agize u- ukwemera in- na- si si- si iby'ubu gusa sinzi yuko eh, uwo mu eh, yabajije ikibazo eh, amaze kumva histoire ya paul claudel Eh, paul claudel eh, hari mu kingana cya mm, eh, comment, eh, majana 19e siècle cya cumi n'icyenda mu kinyejana cya cumi n'icyenda kiriko birarangira yagiye mu mu misa kuri kuri katedrale eh, eh, donc la notre dame eh, yagiye kumviriza eh, eh, indirimbo za noheli eh, l'office de noheli misa ya noheli eh, nyuma ara- araronka ukwemera hariho n'abandi rero baronka ukwemera m- baciye muri iyo sengero a- akumva yuko hariho ikintu kimufatanya na- n- n'abubatse iyo katedrale n'ab- n- n- n'ibindi binjana a- uka- akumva yuko ukwemera kwabo nawe kumuteye intege kugira ngo an- a- abandanye mu- mu- mu kwemera I- i- ab- ivyo biriho bariho no no muri iyi minsi ni uko gusa nta ronsa akanya ko gutohoza neza kugira ngo nzane amazina Eh, hariho n'abandi mm, mm, nk'uno mwaka habwirizwa kubatizwa eh, muri muri katedrale abo bita abakatekumene ni ukuvuga abantu ba- bamenye ukwemera kubera eh, baciye mu isengero cyangwa bahuye n'umu- n'abantu bagiye gusenga nabo bakumva eh, um- amahoro um, akanyamuneza bafise nabo bibateye um, ku- gushaka guhinduka kugira ngo bakurikire eh, iyo um, i- inyigisho bakura mu- mu- muri uko mu- mu- muri iyo sengero hanyuma rero i- i- ikindi naco ni uko nka- nko nko muri katedrale mu makatedrale hariho um, em, le- le- le statue sinzi ukuntu umuntu yogihindura mu- ibibumbwa cyangwa amasanamu em, yerekana ubuzima bw'abantu a- aberanda ba- baciye ku- ngaha kuri iyi si eh, umuntu rero a- ahaciye agasoma ubuzima bwabo akabona nawe yuko ubuzima bwiwe bushobora guhinduka Mm, mm, mm. ku ku byo mbona eh, nibaza yuko eh, eh, kandi hariho n'ikindi umuntu nk'ubu muri katedrale notre dame urimwo ukabona ukuntu ba- ba- bahimbaza amayo- iyobokamana kenshi na kenshi na- nawe urumva yuko hari ikintu kigushitse ku mutima ukavuga uti "Eh, bwa bundi kuba umukirisu si eh, si ubusa ni ni ikintu gifise eh, impano ikomeye Ica- i- icya gatatu nacyo ni iki avuga mm, ati none ko twabonye hari abantu ba- ba- baje gufasha ukumva umuntu atanze amamiliyoni ijana uka- ama- amamiliyoni amajana abiri eh, najye byara- byarantangaje mugabo bintu- bintangaza neza mvuga nti enfin euh, mm, ah, hariho ah, umu- abantu ba- batanguye gu- gutahura babona yuko ijya nyubako yari ifise a- akamaro Eh, tucumva yuko hari abantu eh, imiliyoni mirongo itatu ziza ku buri munsi ku- kuraba iyo katedrale abemera n'abatemera Eh, byarakunda kudutangaza umuntu akibaza ati none baza kuraba iki ariko ubonye ukuntu abantu barize ukuntu abantu bya- byabakoze ku mutima uravuga uti si si amabuye gusa cyangwa si inyubako si inyubako gusa hariho izindi nuvuga ni katedrale ngira ngo zaba zubatse neza gusumba notre dame ariko ni uku- ni ukubera ntuze histoire n- amateka y'i- y'igihugu amateka ya ya eklezia Eh, eh, hanyuma eh, hariho u- ukuntu aba bantu baba hagufi ya y'abasengera muri iyo muri iyo sengero bakaba nabo mbere muri- bamwe bamwe basengera muri iyo bi- birumvikana yuko uh, abantu bitanga ikintu bi- mu gifaransa bita elan de generosité et elan de solidarité ati kubera iki none ha- nko muri malawi cyangwa muri eh, Mozambique.
muri Mozambique oui oui muri Mozambique batagize iyo elan de generosité eh, araraba neza kubera yuko hariho em, imfashanyo nyinshi zagiye zirarungikwa muri afurika canke eh, je nabaye ngishika mu bufaransa muri bibiri na kane bibiri na gatanu haba tsunami eh, muri indonesia philippine na- na- n'ahandi baratanze imfashanyo yo gufasha eh, ku buryo ama mm, organisme eh, a- ajejwe gu- gu- gu- kwakira iyo mfashanyo ya- yavuze iti nimuhagarike cyangwa ibintu byabaye muri haiti baratanze imfashanyo ku buryo ama organisme bavuga ati nimuhagarike twebwe ni ni ukuvuga amahera muri kumuraduha kugira ngo tujye gufasha ni- ni- ni- dushobora kuyakira yose kubera yuko n- n- nta nta kapasite nta buryo mm, No kuyacungana.
du- du- dufise bwo gu- gushobora kuya- kuyakusanya kugira ngo azokore mu- mu- mu- mu myaka ini kubera eh, nta muntu bivuga ngo ariko arafasha ibintu amahera bashyira kuri konti izomara imyaka mirongo itatu mbere yuko ishikira um, abo ah, i- abari ku- ku- ab- abari bayigenewe urakoze cyane Eh, eh, padiri ni- manirambona Ah, reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika armando wiriwe neza armando uranyumva armando uranyumva armando numva ah, tutamufite kuri telefoni ashobora kuba agize akabazo Ah, padiri ah, arno manirambona ah, Yego.
wa- wa- wagarutse ah, ku nyubako ubwayo uvuze ku mateka yayo ah, uvuze ku bijyanye n'abantu uburyo mwebwe nka- nka- nka- nk'abakristu ah, mwashimishijwe n'uko abantu barimo gutanga inkunga zikomeye cyane mu mu buryo bwo kongera gusana iyo iyo katedrali amafaranga kugeza ubu ngubu ah, agera hafi kuri miliyari y'amadolari niyo amaze gukusanywa yego ku mujyi wa pari hari icyo byahungabanyije ah, nyuma y'uko uwo muriro wadutse kuri uyu wa mbere
Eh, mu kanya hariko haraba iyo iyo mpanuka eh, barugaye amabarabara mwamwe barugaye amasitasiyo eh, ya metro ni ukuvuga bijya bi- bigendera mu mu- mu kuzimu ama- i- inzara zica mu kuzimu Eh, ha- mu- mugabo nobwa nti aho kugira i- ico bi- byononye bya- bye- byerekanye yuko abakirisu ubu ubu ha- hakiriho ukwemera mu bantu ba- batari bake Eh, mm, i- icya mbere no- novuga cyaciye kiba ni uko mm, mese kirisima ni ukuvuga imisa ya- ya- ya- ya- yahuza musenyeri n'abasaseridoti biwe na perezideriyomu yose y'i paris yabwirizwa ku- kubera mu- muri cathedrale notre dame eh, baciye ya- yaciye ayishira mm, muri mm, eh, eh, ba eglise saint sulpice mm, kubera yo ariyo nini ishobora kwakira abantu nka cathedrale notre dame yabwiye ya- ya- ya- ya- yashobora kwakira Eh, mugabo saint sulpice si- nta nta mateka nk'aya cathedrale notre dame ifise saint sulpice ntiri muri em, em, muri ile de la cité ni ukuvuga yuko abantu bara- baraca barabandanya baza gusenga abantu ba mm, ba- barabandanya inyigisho bazikurikira eh, ni- ni- n'ibindi byinshi Eh, i- icyo cyo icyaba- icyababaje cyane hariho i- umutima Em, i- ibindi nabyo ntibararaba neza nku- icyo dega materiel ibintu vyi- i- ibintu byoba byarononekaye eh, ntibarabishyira ahabona kugira ngo tu- tubone neza ibyononekaye mugabo ibi- ibi- ibibwirizwa kuba byarononekaye si si bike ariko mu Mm.
migenderanire y'abantu eh, abantu bagumanye ya migenderanire mbere mm, novuga nti mem- nka- nko kuba muri politike eh, benshi ba- habaye nk'uku- nko guhagarika eh, ingwano ya politike ni ni ukuvuga donc la- ibibazo eh, byari bimaze iminsi biri mu gihugu hagati ya leta Voilà, n'abariya ba ibibazo- mayo jone ibibazo byari bimaze iminsi biri mu gihugu Mm.
ibyo barabanza barabishyira iruhande gatoya kugira ngo eh, ba- bifatanye n'aba- n'abababajwe n'uko eh, iyo iyo katedrale ihiye hanyuma mbere ba- barabire hamwe ikintu cyo cyo kubaka cyaciye kiza ubwo nyene mbere i- i- ikiri kirashana ntitwa- ntibari bazi yuko ntitwari tuzi nuko iza gusigara yose ijya mi- mi- ijya minara i- ibiri i- ba- twa- twibaza yuko itaza gu- eh, kurukira umugabo imana yarakinze eh, iminara irasigara ubu u- bariko bararaba yuko eh, inkingi zose zoba zigikomeye eh, muri muri katedrale Mm.
Eh, Le- le- le- reka dufa- reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika charles wiriwe mwerewe neza uri hehe
ndi mu karere ka gakenke mu majyaruguru y'u rwanda ikibazo cyawe
iyo iyo nyubako se yaba yaratwitswe n'iki cyangwa nta bantu baba baraguyemo muri iyo nkongi
Uh, urakoze charles uh, padiri uh, mu magambo make cyane ha- icyateye uwo uwo muriro cyari cyashyirwa ahagaragara kuko abenshi baravuga ko ah, bishobora kuba byaratewe n'ibikorwa byari byarimo bikorwa bijyanye no no gusana i- iyo katedrali absolument yego yego eh, abantu benshi bara- baribagiye yuko ngira ngo ho yoba atari atanta ni- ikintu nk'icyo oya ubu biramaze kumenyekana neza ko atari atanta ariko mm, bi- bishobora kuba mm, byatewe n- justement n'ibi- n'ibikorwa byari ko birako- birakogwa eh, kubera mm, i- ingazi eshafodage bari ba- bashinze eh, ahantu umuriro watanguye kubonekera n'aho hantu hari iyo ngazi eh, ibi- amatohoza aracaba mugabo mm, eh, bibaza yuko yo bari kursirikwi sinzi ukuntu bagitagiza mu kirundi cyangwa ikinyarwanda em, ikibazo eh, cy'in- shortcut.
eh, cy- cy'amashanyarazi wenda akabazo ama katurutse ego eh, umu- mm.
umuriro donc eh, amashanyarazi electricité umu- umuyaga nkuba mu kirundi eh, ni- niwo mm, proba mm, mm, twibaza yuko eh, ubwirizwa kuba ari wo wa- wa- watanguye intuze Mm.
eh, waturiye iyo mm, katedrara Mm, urakoze cyane Ah, kuri telefoni dufite na nisabwa wiriwe neza
mwiriweho mutago mwajyofure ni edi rwema
edi rwemabamba urakoze ku nkosora uri hehe
Mm, ndi mu rwanda mu ntara y'uburasirazuba akarere ka rwamagana umurenge wa gahengeri santire ya nyamugari ikibazo cyawe
Eh, ikibazo mfite biragaragara yuko amahanga yashyigikiye kiriya gikorwa kandi nibyo koko ni igikorwa cy'akababaro Mm.
ahandi ndabaza tu- tubona ibiza bimwe na bimwe bitera mu gihugu runaka ariko amahanga nagahaguruka anga bishyiremo umurego nk'uko ya- yabi- yashyize umurego muri kiriya gikorwa ejo bundi ha- habaye impanuka ya- ya- y'indege etiyopiyani eyarayinizi hapfa abantu bangana kuriya murabizi amahanga yose yarabibonye yaranabimenye ariko ntabwo yigeze ahaguruka ngo abe yagira icyo agenera imiryango ya buriya babo muri iriya mpanuka tujya twumva amato amwe n'amwe yarohamye mu nyanja cyangwa se na za gare ya moshi zakoze agisida hagapfa abantu benshi ni kuki isi n'amahanga badahaguruka ngo babe bagenera impozamarira imiryango ya buriya babo muri izo mpanuka ariko bikagaragara yuko baha agaciro inyubako nk'iriya ese biterwa n'iki murakoze ijwi rya amerika turabashimiye urakoze cyane Ah, padiri odase manirambona ntabwo uvugira isi ariko wenda nk'ibyo asorejeho agaciro k'iyo katedrali ah, kangana gate ku buryo ah, isi cyangwa se abantu b'abaherwe b'abakire bahaguruka bakavuga ngo tugomba gufasha kugira ngo iyi katedrali yongere ihagarare nk'uko yari imeze
yego Eh, nk'uko nigeze kubibabwira nu- eh, eh, twebwe turi ngaha abasengera muri katedrali Eh, ab- mwarumvise bamwe bamwe barabonye nda- ndayo no ku mateleviziyo yuko hariho aba- bamwe bamwe ba- baba bakirisu cyangwa ba mukerarugendo bavuga ngo "I- igihe nabona iri kirasha ngo ngo ni nk'uko ari umutamakazi donc umu- umu- umusaza a- ari ari ari ku mfiro ariko ariko arasha eh, um, nico nokwita valeur affective Se- niyo niyo valeur Em, ko ko abantu ba- bahaguruka bakavuga bati tuba- tubagomba kuyubaka eh, yaba iyi eh, cyangwa se eh, i- izindi mu bindi bihugu Mm, benshi ba- ba- barifuza gufasha barifuza gufasha ariko nk'uko abivuze yatanze uburorero aravuga abantu abantu baguye muri etiyopiyani mu nde- mu mpanuka y'indege ya etiyopiyani mwarumvise ariko donald trump yaciye atanga eh, u- u- ntuzenya em, si- nuvuga itegeko yuko indege zose za- za- em, za- muri yaseri zihagarikwa zidasubira boeing ku- magana ku- magana arindwi mirongo itatu na karindwi max umunani Voilà, voilà. Donc, euh, mu- n- niyo donc, au niveau de la, euh, la solidarité kuri mm, mu kwifatanya na- n- eh, akababaro n'ababuze ababo eh, i- ikindi naco eh, kugira ngo ba- bashumbushe cyangwa bifatanye na- eh, mu- mu mu gutanga i- imfashanyo simvugira amakungu ariko je nibaza yuko bitoroshe kuko hajya kompanyi nayo irafise icyo nita responsabilite ibwirizwa gufata kugira ngo ishumbushe abantu yaritwaye haba mu ndege mu matin no mu bwato mugabo icyo ku bwato nibaza yuko ari nka nka kujya abantu l'immigration aba bene wacu abimukira
bava mu muri afurika cyane cyane mu gasi muri afurika gusa sinzi ko mwumvise yuko hariyo abavuye muri indoneziya baza muri ile de la reunion bakagira ibirometero ibihumbi bingahe bagashyika hanyuma barakiriwe ku nkengero y'ikiyaga barabafasha je nibaza yuko icyo dukwiriye gukora ari kuraba uko ibintu byose bitegekanijwe kugira ngo ntiduhave twihenda nk'uko ngaha ndiko ntangura kubyumva bavuga ngo ya ngo ajya amasosiyete yavuze ngo atanze imfashanyo ngo ni ukubera ngo agomba yuko
babandike ku nkuta umusoro mugabo benshi baravuze bati oya twebwe ntituyatanze kugira ngo badukure ko umusoro tuyatanze ku buntu ntacyo tuzosaba leta kubera yuko basabye leta leta ni ukuvuga abantu bato bato nta kimaze ibyo babifise padiri odase hari ikindi kivugwa kuri iyo katedrali ko yari imwe mu bubiko bw'ibintu bikomeye cyane bya kiliziya birimo imyenda imitako ndetse n'ibitabo bya kiliziya gaturika niko bimeze
ego hariho hariho ibintu bitari bike cyane cyane nicyo bita la couronne du kirisi mu kirundi urugori rw'amahwa rwa yezu kirisitu rwari rubitswe hajya muri katedrali y'i paris ubu bararurondereye ahandi ruba ruraruhukiye mu kurindira yuko basubira kuyubaka hariho n'ibindi bimaze imyaka myinshi nk'intango mugabo intango zikoze mu byuma lepo lepo de fleur bitwereka ukuntu abandi babaho mu myaka igihumbi ibihumbi bibiri nabo n'ibyo bitabo rero bya byeranda by'iyobokamana amashemezamana byose mbere ngira ngo n'amarosansoma yagiye araba imbere y'uko igihugu kiyungunganya gikora ibitabo byacyo amateka menshi yari muri muri ekereziya
reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika reveriye wiriwe neza
wiriwe uri hehe
karere k'ibiyaga bigari ikibazo cyawe
ye nagomba kubaza ikibazo umuntu adusigura amateka y'iyo katedrale kuba ntabwo umuntu ayasobanukiwe neza kandi turanahojeje na n'ibyo urumva byononekaye kubera iyo ntuze iyo mpanuka yabaye nta byinshi mbona ufite novuga murakoze
urakoze reveriye hari ibyo yari yakomojeho ariko padiri niba hari ikindi kintu kidasanzwe utavuzeho kijyanye n'amateka akomeye ajyanye n'iyo katedrali wakongeraho
yego murazi yuko hariho abantu benshi novuga nti abantu bakomakomeye mm, nigeze ku- kubabwira ibya- iba- ibyabaye kuri paul claudel em, kuko eh, hariho mm, na- n'abandi bahaciye murazi umwanditsi rurangiranwa victor hugo na- bakunda kuvuga ngo ya mm, eh, yara- yarakijije eh, katedrale kubera uko uko yaza arayirata hakaba n'abandi aba mm, eh, abahanzi mm, abantu bagira utugenegene benshi bakunda ku eh, kuza kuri kuri katedrale eh, ba- ba- bakayerekana u- u- uri ngaho uri ku eh, ku Em, parvi mm, nayo mu- muraza kumfasha kuyi- kuyihindura mu mu kirundi gi- gifaransa Eh, esplanade donc uri imbere ya cathédrale u- u- ura- waragira i- mm, inspiration u- u- u- uka- u- ukereka ukabona ibintu mm, u- utobona u- uri ahandi kubera yuko hari ahantu hisanzuye ahantu hari akayaga eh, hari amazi hirya no hino Nu- ni ukuvuga yuko bi- bi- bi- bikwije eh, ibi- ibintu byinshi kugira ngo umuntu yiyumve yiyumve neza yiyumvemo yumve eh, ko ari iwe Mm.
Muse- musenyeri euh, l'archevêque donc au petit niwe yavuze ati eh, i- i- iyi mpanuka yakoze ku mutima u- u- w'abantu yakoze ku mutima w'abantu kubera yuko ajya amabuye yakoresheje kugira ngo abantu bubake yadu- i- i- ya- yasigaranye akarangamutima kabo ni- niyo niyo twahora tubabonera ko niyo twahora tubibukira ko Eh, ijya mm, eh, charpente ni ukuvuga eh, u- u- u- charpente mu kirundi eh,
ububazi ego Donc, eh, ya- yari yakozwe n'ibiti eh, byaciwe na- n'abantu mm, eh, ibinjana bibiri bi- ibinjana bitatu Eh, abantu rero mm, eh, kubera ba- baremera bavuga bati twebwe naho tutazobona igihe iyi katedrali izokugururwa abazoza badusanga bazomeye yuko ngaha hari abantu habaye abantu Mm, ku- murumva yuko abo bantu bayubatse badusigiye eh, eh, i- i- ira- iragi eh, ri- ridasanzwe Mm.
kugira ngo natwe iyo turiko turakora ibintu ntitwiyumvire twebwe gusa twi- twi- ngo ngo twibone ariko tumenye yuko eh, imbere yacu hari abandi inyuma yacu hazoba hari abandi tubategurire kandi tubasigire nabo kazoza keza gashoboka mm, tu- twibutse Igihe- i- i- twibutse twibutse abumva ijwi rya amerika gusa nuko iyo katedrali ah, imaze hafi imyaka irenga magana inani kandi imirimo yo kuyubaka yafashe hafi imyaka magana atatu Exact. Oui, oui.
Ura- urakoze Mm.
cyane padiri reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika silas wiriwe
hano wiriwe Yego.
edi rwema komera komera yego uri hehe
ntabwo ari sirasi ni sitani Eh, sirasi stanislas urakoze cyane kunkosora uri hehe
ndi iburega mu karere ka rurino mu majyaruguru ubwo ni karahanyuze nk'ibisanzwe umukunzi wanyu Mm, ikibazo cyawe
nagira ngo manze mbashimire mwebwe nshimire n'u- n'uwo mutumire uwo mupadiri icyo nagira ngo manza kumubaza uwo mupadiri aze kutubwira aho avuka narangiza adu- adusobanurire nk'u- nk'uwo ufite ibyo ashinzwe iyo katederari arabona izubakwa nko mu gihe kingana gike a- abakirisitu bazakora iki kugira ngo ibe yakubakwa murakoze urakoze cyane padiri Ya.
yego Eh, murakoze Eh, si- sinari nabyibagiye gusa ni uko iyo iyo umuntu ariko ariyidondora eh, kenshi na kenshi usanga hari ibintu bimwe yashyize iruhande ku- kubera akanya kaba ari gatoya yewe mvuka muri eh, ku ku musozi bita Ki- kibavu eh, muri komine matongo mu ntara ya kayanza diyosezi ya ngozi Eh, kera nari mu- muri paruwase bita buraniro eh, abarundi benshi ba- ba- barayizi mugabo ubu nsigaye nkukira eh, paruwase nshasha yitwa ryakabamba eh, ni ku ibarabara bujumbura kigali Eh, mura- murabona eh, aba- batari ka- ahantu bita ibandaga benshi barahazi Mu- mu- ni ni mu buraruko bw'uburundi mu buraruko bw'uburundi Eh, hanyuma ibyo byo kubaka eh, katedrale nabyo gusubira kuyubaka mm, perezida macron yavuze yuko yifuza yuko byoba byarangiye mu myaka itanu jewe ncumva mu myaka itanu naribajije nti none iyi sengero katedrale bubatse mu myaka amajana atatu ashobora kuyi- kuyi- kuyisanura mu myaka itanu gute Em, icya mbere ni uko ubu muri iyi myaka tugezemo dufise ubuhinga abayubatse batari bafise dufise abantu ba- banonosoye ibintu byo kubaka ibintu byo gusanura ibintu byo eh, byo no- novuga ntibyo byo- byo guhingura byo- byo- byo gu- byo kreye byo gu-
guhimba no?
guta- Mm, guhanga guhimba guhanga guhanga.
bishasha Mm.
em, ari- atari bake em, byaba ibintu eh, bisanzwe byo byo ku isi na mbere ne- ne- ne- n'ibyo eh, kwi- kwiyumvira kenshi nka kujya u- i- i- ujya ujya mu ntara wa- wa- wahiye u- u- u- uka uka- uga- u- uga- ugakongwa kawose ugahera ba- eh, eh, bavuga yuko utwereka inzira ijya mu ijuru Eh, u- utwereka inzira ijya mu ijuru eh, ariko ubu ngira ngo turashobora ku- kuron- kuronka cyangwa kurondera ubundi buryo twerekana inzira ijya mu ijuru Um- umuntu ari kuri interinete cyangwa ari ku- kuri iyi mihora i- igezweho Mm, murumva yuko nko ku- kuri ordinateur baravuga ngo windows ni ukuvuga i- ag- ag- em, akadirisha Mm.
eh, ku- ku- ku- ku isi akadirisha ku bintu bi- bi- bikorwa n'ibiba Eh, mu- mu- imyaka itanu rero n- na- naje nibaza nti kumenga ni mike cyane ni ni mike ariko si mike cyane Mm.
Eh, mm, ku- ku- ku buryo dufise ubu birashoboka Eh, na- n'abantu eh, bariho ubu birashoboka Eh, kandi mwumvise nk'iyo era de de generosite yoyo yatanzwe abantu babandanije batanga n'umuyaridi bu- ura- urashobora kurenga bigatuma rero em, aba- abazokora ibikorwa byo kuyisanura ba- ba- bataba bake kandi hakaba nuvuga nti amashansiye eh, menshi Mm.
Eh, eh, kimwe kimwe kimwe umwe umwe wese mu byo yanonosoye hanyuma bakazobishyira hamwe Eh, iyo eshanse y'imyaka itanu kandi ni ukubera yuko mu bufaransa hazoba eh, jeux olympique mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane Mm.
Eh, barifuza rero abe- kuba byarangiye mu gihe ubufaransa buzaba bwakira iyo mikino ndetse Yego.
bwakira n'abantu benshi baze gusura icyo gihugu yego urakoze cyane reka dufate na didasi wiriwe neza
mwiriwe rwose uri hehe
ni bujumbura ikibazo cyawe
Ah, ikibazo cyanjye nashaka ku- guta- kumenya none ijya ijya nyubakwa iyo nyubakwa yashoboye gu- kugira isanganya igasha none nagomba mbaze ati bizoshoboka yuko bashaka kuyisanura ikamera ko igihe ari isanzwe iri nicyo kibazo nshaka kumenya ikindi nashaka gutahura nagomba rimwe na rimwe turabona yuko ijya nyubakwa yariko ibishushanyo biti- bimeze ukuntu ibishushanyo bihambaye cyane kandi byubatswe ku buhinga bu- budasanzwe none bijya bishushanyo bazoshobora kubi- kubishushanya nyene kurya byari biri ku buryo umuntu atazotandukanya eh, ingoro yahahora n'iy'ubu ba- bagiye gusanura icyo nicyo kibazo ca- canje urakoze cyane didasi Ah, padiri ese Yego.
nibasana iyo katedrale izagumana umwimerere wayo
emwe ibyo no no byemeza rwose nta shidikanya nta mm, eh, eh, ata- atagukekeranye mu- mu kirundi niko bavuga Eh, kuko nabwiye yuko hariho ubuhinga ubu dufise bu- bu- bashobora gu- gusubira kubaka alidantike uko yari imeze bakayubaka uko nyine mugabo i- kimwe em, ba- baca baraba nacyo ni uko kugira ngo katedrale eh, ntizosubire gusha eh, mm, byonezera yuko basubira kuyubakisha em, eh, eh, ibiti cyane boyubakisha beton kubera nka katedrali y'i renf iyindi katedrali ikomeye cyane abami benshi bimikiwemo umwami wa mbere clovis yimikiwemo ni katedrali de renf yari igeze guca na yone hanyuma bayisanuza isima bon yita beton mugabo ni isima iri special uri kurayiraba uri kure wokwibaza yuko ari ibiti ariko kubera barabibaza neza bakabiconga neza bakabiha imboneko isa nk'iy'ibiti byari bifise murumva yuko aho umuntu twobyizera twokwizera yuko abo ababijejwe bazoyisanura bakayisanura nk'uko yari imeze mbere mugabo ibyo ibyo bazokoresha birashobora gushika yuko bafata umwanzuro bafata decision yuko badakoresha ibiti bakoresheje kugira ngo bakore sharpante izomara imyaka myinshi gusumba y'ibiti byahora bimara kubera na katedrali y'i paris ntibwari ubwa mbere ihiye mugabo atari iyinya twari tuzi kuva kuri viyolero duke mu gihumbi na cya cumi n'icyenda
reka dufate na frederic wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
tugendana
ikibazo cyawe
ikibazo nashaka kumenya iyi katedrale ko yari ku bimenyetso bitandukanye hama tukaba twari tuzi yuko ibi bimenyetso bashyira mu masengero ko biba biri ko birasigura ko biba bifite icyo bihuriye ko n'akahise kaba karabaye mu iyo regiyo egirize iba irimo mbese ibyari ko ubwa mbere ubu nibyo bazoca basubiza ku iyi katedrale nta muntu abaza ikindi nk'amasengero atagira ku ibintu byerekana kahise k'iyo sosiyete y'iyo egiri abo kominote iyo egirize irimo hoho ntabwo iba igifite kuwayanse nk'imwe ayandi ma egirize aba afite ndakoze urakoze frederic telefoni ye ntabwo yumvikanaga neza ariko ahanini ngira ngo yavugaga ku bishushanyo byagaragaraga kuri iyo katedrale cyane cyane byinshi ni ibya kera ngo ese nibyo bizasubizwaho
yego cyane cyane nti imana yikorera ibyayo ifise imigambi yayo atari nk'iy'abantu sinzi ko mwabonye yuko imbere y'uko ijya nkongi y'umuriro yaduka bari babikuye ko bitari bike nubwo imbere nka byose kugira ngo bajye kubisanura ibyari byarononekaye babisubize itoto murumva yuko rero ibyahiye cyane cyane ni ibiti ariko ibishushanyo bitari bike bari babikuye n'ibishushanyo mbere nk'ubu byari mu indani muri katedrale ni ukuvuga letablo nimba hari izahiye uno munsi ntiturabimenya neza kubera yuko hariho amatablo menshi abajeje kurinda umuriro kuzimya umuriro bari babikuyemwo barabishyira ahantu biri ansekirite bibonetse ariko ko hari icyononekaye bashobora kugisanura bazogisanura ataco bashobora gusanura naho bigasabwa yuko bakora une kopi bafise amafoto nta kabuza barashobora barashobora kuyakora ikaba nk'uko yari original ibya kera rero bigifise bigishoboka gukoreshwa bazobikoresha nabyo nta kabuza babisanuye reka dufate umukunzi w'ijwi rya amerika wa nyuma pascal wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo ufise nashaka kubaza ukuntu nk'ibishushanyo byaba byarahiye u- ukuntu boba bariko bariyumvira bashobora kuzobikora bakabisubiza nk'uko byari ingene ingene bizogenda ko baba bafite nk'abantu nk'amashusho y'uko byari bipanze ku buryo kubera ingoro y'imana n'ikintu cya mbere ku isi nzima cyubahitse
urakoze cyane kandi yuko ego
kandi yuko bonagerageza bakagira bagasaba na- na- n'intozi nabo bashobora kubafasha ku buryo nukuri ingoro y'imana n'ikintu cya mbere ku isi nzima abantu bose bubaha bagaterera bakayisubiza uko yari urakoze pascal ah, padiri manirambona ah, ibyo pascal abaje byinshi wari wabisubije Ah, ariko turebye iyi katedrale ni katedrale yagiye ihura n'ibibazo bikomeye cyane cyane ah, umuntu yibutse nko muri revolusiyo y'abafaransa mu ntambara ya mbere y'isi intambara ya kabiri y'isi yagiye igabwaho ibitero byinshi urebye ibihe yanyuzemo icyo gihe n'umuriro wabaye ejo bundi ah, hari aho bihurira ubu ni- ni- intera ihi- i- iyifashe ite
Eh, m- m- mbanje gu- gu- guheraheza kwishyura ig- ico kibazo uyo mu- munywanyi yara- yarabagije ki- cyari kijanye nayo n'ikindi uwundi yari yabagije ngo kuri yabiye bishushanyo ibyoba byarahiye Eh, mu bisanzwe muri katedrali cyane cyane barafise amafoto eh, na- nababwiye nari namaze kuvuga yuko ibintu byose bafitiye amafoto bashobora kuzobisa ku- kuzobikora baga- bagakora ibindi bishasha mm, mu- mugabo bisa n'ibya mbere ku buryo utari mu specialist udashobora kumenya yuko ari cyakozwe muri iyi minsi hanyuma eh, n- ikindi nacyo kuri katedrali yagiye ihura ni- ni- ni- n'impanuka nyinshi eh, ivyo navyo eh, abantu bamwe bamwe mm, barakunda kuvuga eh, eh, justement ngo ko yari yahuye na, na, na revolution i- mugabo ntibayi- nti- ntibayiturire kandi ntibayi- ntibayime- ntibayimene yose ngo- ngo ba- ngo ngo bayisambure na ni- n'ingwano ya mbere y'isi yose n'ingwano ya kabiri mbere ari ari naho general de Gaulle yaje gu, guhimbariza intsinzi yaje gusaba ngo bavuze eh, im- inkengeri eh, zo zo gu- zo- zo- zo gushima eh, ba- mm, bavuga bati paris a été libéré ni nac- ni nacyo gituma mu masengero menshi mu makatedrali menshi eh, bavuga izi nkengeri donc en solidarité avec eh, ya- ya- ye- ye- y'iyi sengero abantu benshi rero baribaje bati none ko ibyo byose ntuze yari yabikize umuriro n- u- urubeya rw'urutsinga nibwo ru- ru- ru- ru- ruyishyize hasi ego eh, hariho i- ahantu hamwe yezu yigeze kuvuga ngo ngo buvoye tout ce que vous admirez il n'en restera pas pierre sur pierre Ha- hariho ukuntu du- du- dushobora kuvuga ngo eh, ibi bintu bi- bira- birakomeye nta kintu na kimwe kizobinyiganyiza ariko nuvuga nti imana itari muri byo na- nta na kimwe du- du- du- dushobora gushika ko ni ukuvuga yuko imitima y'abantu eh, na- na na musenyeri dayera yaravuze ati nous sentons bien que nous n'aurons pas seulement à rebâtir notre cathédrale ati turumva rwose yuko tuto- tutazokubaka cathédrale gusa mais nous allons reconstruire aussi notre église dont le visage est si blessé donc tu- tuzo- tubwirizwa kubaka imitima eh, y'abantu ye- ye- ekleziya yacu kubera yuko eh, isura yayo akarangamutima kayo karakomeretse karakomerekejwe cyane cyane muri iyi minsi eh, tubona byinshi abantu benshi baza bavuga umwe avuga ibyo yishakiye eh, eh, eh, nta kintu na kimwe ki- novuga nti ce- ce- ce- cyakozwe n'iminwe y'abantu eh, gi- gi- gi- gi- gikomeye gifise ubuzima budahera ubuzima budahera buva mu mana gusa padiri ah, odase manirambona ah, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu twari twi- twari kwifuza ko twaganira birenzeho ariko umwanya utubanye muto ariko nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu uhaye ijwi rya amerika kugira ngo usobanurire abakunzi bacu ibijyanye na katedrali ya notre dame i Paris mu bufaransa urakoze cyane ego nanjye ndabashimiye edi rwema ndashimiye n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mwakoze na- kandi kumpa ako kanya kugira ngo tuganire nanjye byamfashije kuraba mm, mm, hagufi iby'amateka y'iyo katedrale kubera nanjye rankora ku mutima murakoze namwe urakoze cyane nshimire mwebwe bakunzi bacu nshimire injeniyeri aro dufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasile gebeyeho wegeranyije kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mu kanya ni amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikana